sagalee ameerikaa irraa hojii aduu amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan ansinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa ani tigist gammeeti. pireezidaantiin naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaa naannicha keessatti humni hidhatee jiru gara araaraa akka dhufu waamicha dhiheessaniiru gara booda gabaasa qabna koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa haleellaa torban lama duraa godina wallagga bahaatti geggeeffameen lubbuun namoota shantamaa olii galaafate san qoradheera jedheera bal'inaan gara boodatti waan itti deebinu ta'a kunis qophiin labataa torban maanuu jimaata jimaatas ni dhiyeessinus waan dabare eeggatee dhiyaatu nu wajjin tura. dura odootu hasaanaa kinooti. walitti bu'iinsa somaalilaand keessatti uumameen namoonni kuma dhibbaa fi kuma saddeettamii shan qehee ofiirraa buqqa'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimma qindeessa fi qarqaarsa namoomaa oochaan beeksiseera bal'ina qabna.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbanni deebii yeroo muddamaa jimaata har'aa ibsa baaseen okkorri waldhabiinsa siyaasaa irraa madde kun kan jalqabame torban darbe keessaa yommuu ta'u walitti bu'insichi kan taasifames milishoota mootummaa Somaaliyaa deeggaranuu fi humnoota mootummaa Somaalilaand gidduutti magaalaa Laas Aanood jedhamu keessatti walitti bu'insichi kan uumame erga jaarsoliin biyya humnoota Somaalilaand magaalattii gadi lakkisanii bahanuu fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjiniin jiraachuu akka barbaadan ibsanii booda akka ta'e gabaasameera. Hooggantoonni mootummaan addunyaa irratti beekumsa hin kennine. kan Somaalilaand guraannala kudhanii labsii lola dhaabuu baasanii turanuus dilbata deengaddaa immoo mootummaan Somaaliyaa lola nurratti baneera jechuudhaan erga ibsa baasanii booda walwaraansichi itti fufuun isaa ibsameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baaree tarkaanfii dhukaasa dhaabuu Somaalilaand fudhatte simatanii gargaarsi namoomaa atattamatti akka taasifamu gaafachuu isaanii fi namoottan kumaataman lakkaawwaman buqqaa'uu isaanii akka ibsan ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Karaa biraatiin. Walitti bu'iinsa kana baqachuudhaan namoonni kuma jaatama ta'an caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleen daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan gara bulchiinsa naannoo Somaalii seenaa jiraachuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR ibsuun isaa beekameera.
Suudaan kibbaa keessatti dhuma bara darbeerra jeequmsi akka malee dabalee turuusaa ergamni dhaabbata tokkummoota mootummootaa biyyattii keessa jiru gabaasuusaa dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik ibsa jimaata har'aa gaazexeessitootaaf waajjira muummee dhaabbatichaa Niiwuyoork keessatti argamu irratti kennanitti beeksisaniiru. Haaluma kanaan lakkoofsi namoota nagahaa miidhaman hoggasan duraa jechuunis bara kuma lamaa fi digdamii tokkootiin wal bira hoo qabame. dhibbeentaa saddeettamii torbaan dabaluusaati dujaarik an dubbatan ergamni tokkummaa mootummootaa jeequmsa hammaataa dhufe furuuf mootummaan biyyattii tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu namoota nagahaa eeguu fi seera mirga namoomaa idila addunyaa wajjin wal simsiisuudhaan akka hojjetu gaafataniiru oduu biraatiin immoo afrikaa kibbaa chaayinaadhaa fi raashiyaa wajjiniin shaakala waraana galaanarraa waloo gochuudhaaf yeroo jirtu kanatti. dhimmichi walitti dhufeenya afrikaan kibbaa biyyoota addunyaa lixaa wajjin qabdu irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u xiinxaltoonni ibsaa jiranidha gabaasni rooyters gara oduudhumaatti dabarraa balaan lafaa kirkira lafaa tarkiidha fi siiriyaa mudate guyyoota kudhan booda hojjettoonni baraarsaa namootan lama magaala kibba tarkii jirtu hataay keessaa caccabaa gamoo jalaa lubbuudhaan baraaruun ibsameera amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. pireezidaantiin naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaa humni hidhatee naannicha keessa jiru mariidhaan gara araaratti akka dhufu waamicha dhiheessaniiru pireezidaantichi kanaan jedhan yaa'ii idilee irratti gabaasa raawwii hojii ji'a jahaa caffee oromiyaatiif yeroo dhiheessanitti miseensonni caffee oromiyaas haala nageenyaa naannichaa laalchisuudhaan gaaffii adda addaa kaasaniiru karaa biraatiin dubbi himaan idil addunyaa gurmuu ribxee loltootaa waraana bilisummaa oromoo obbo odaa tarbii wal dhibdeen. keenya mariidhaan waldhibdee keenya mariidhaan furuun waan gaariidha garuu haal dureewwan marii san dura irratti dubbachuu qabnutu jira jedhanii gabaasa guutuu tsahaay daamxootu harkaa qaba. piroodisariin keenya nugusuu taammiree akka jedhutti gabaasni kun amma nu geenye sababa teeknikaatiin duubatti hafaa jira walitti deebina. gabaasni itti aanus koomishinii achuma Itoophiyaa irraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa aannoo keessatti torban lama dura haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni shantama ta'an ajjeefamuu isaanii qorannoodhaan mirkaneeffadheeraa jedha. Gaafuma san humnoonni nagahaa eegumsaa mootummaa waraana haleellaa raawwate yookaan immoo qaama haleellaa san raawwate deeggartan jechuudhaan dargaggoota saddeet ajjeesuu isaanis ibsaniiru. koomishinichi mootummaan nageenya lammiilee nagahaa eegsisuudhaaf hatattamaan akka furmaata gara nagahaa barbaadullee gaafateera gabaasa kana naakoor malkaatu nu ergee mee piroodisariin keenya suni hoo qophaa'ee jiraate na beeksisu sinitti hin deebi'a.
koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa qorannoo fordoffii taasiseen naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbusayyoo magaalaa aannoo keessatti amajjii 25 bara 2015 haleellaan buqqaatota biyya keessaa irratti fuuleeffate raawwatameera jechuun kaleessa ibsa baasee jira. Gurmuulee riphxee loltootaa mootummaan shanii jedhuu fi mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti shororkeessummaan farrajaman waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwateen namootni shantamni du'u isaanii qorannoo koomishinicha taasiseen bira ga'uu isaanii itti gaafatamaan kutaa qorannoof hordoffii naannoo koomishinichaa obbo Imaad Abdulfattaa dubbatanii jiru.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተባለው ክስተት ላይ ባደረገው ክትትል በዕለቱ በከተማው ከተለያዩ ቦታዎች Hordoffii Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa taasiseen gaafa sana bakkeewwan garaa garaarraa namoota buqqa'anii magaalaa keessa jiraataa turan irratti fuuleeffachuun haleellaa raawwatameen lakkoofsi namoota ajjeesamanii yeroodhaaf qorannoo keenyaan arganne yoo xiqqaate namoota shantama. Buqqaatota malee namoota hooggansa mootummaarra jiranii fi milishootni illee haleellaa kanaan ajjeesamanii jiru kanneen miidhaa qaamaa irra geessu jiru jechuun dubbatan. Haleellaa kanaan qabeenyi uummataallee manca'uusaa koomishinichi mirkaneeffachuusaa obbo Imaadoon ibsanii jiru.
በተመሳሳይ የወደመውም ንብረት የሲቪሊያን ንብረቶች ተብሎ ሊገለጹ የሚችሉ Qabeenyi manca'ees qabeenya namoota nagaa jedhamuun ibsamuu danda'a. Walitti bu'iinsa keessattillee irratti fuuleeffatamuu hin qabu jedhamanii kan seera idil addunyaan kaa'amanidha. Jechuun dubbatan namoota maatiin duraan miidhame keessaa Isaan tokko haleellaa magaalaa naannoo keessatti raawwatame ilaalchisee sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ሲገቡ ያው ሴቲቱ ልጅ ጋርና አንደኛው ሟች ጋር Sa'aatii kudha lamatti warri shanii yeroo dhufan ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin hanciisaa ture. Na bira dhufee eenyuun naan jennaan abbaa kootiin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achii kutaa biraatti darbe mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buleetti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaatise. Isheettis dhukaase madeesse. Ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaa du'e. Amma kunuu gadda keessa jira.
Dubbii himaan idilaa addunyaa gurmuulee riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo Daatarbii dhimma kana irratti gaafatamanii Virjiiniyaa irraa deebii kennaniin hidhattootni isaanii hidhattoota Amaaraa leenjiirra turan irratti malee namoota nagaa irratti haleellaa raawwanne jechuun dubbatanii jiru.
Bakka sanatti guyyaa sana haleellaa geggeessinee turre sun garuu woboon nama nagaa ajjeessinni jedhu sobaa bakka naannoo sanatti bakka aannootti dhiyaatu kaampiin humna milishaa leenjisu tokkotu jira ture. Bakka kaampii kanatti humni amaaraa leenjifamaa turan. Achitti loltoota isaanii kan haleellaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga haleellaan keenya xumure booda hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota kudhan yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeesan nageenye turre gocha akkasii ni balaaleffannaa.
Namootni nagaa walitti bu'iinsa kamuu keessatti kallattiin hin hirmaanne saaxila bahuu hin qaban kan jedhan obbo Himaad humnootni nageenya eegumsaa mootummaallee gaafa sana dargaggoota saddeet ajjeesuu isaanii hordoffii isaaniin mirkaneeffachuu dubbatanii jiru.
ታጣቂ ቡድኑ ከተገደሉ ሰዎች በተጨማሪ እኛ ባገኘነው መረጃና ማስረጃ መሰረት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ጥቃት ፈጻሚዎቹን ደግፋቸዋል። ከነሱ Namoota gurmuulee hidhattoota kanaan ajjeesamaniin ala humnootni nagaa eegumsaa mootummaa gaafa sana haleellaa yeroo raawwatamu hidhattoota deeggartaniittuu jechuun dargaggoota saddeet ta'an erga to'annoo jala oolchanii booda akkaataa seeraan dhorkameen adeemsa murtii tokko malee akka ajjechaa irratti raawwatan odeeffannoof waan qabatamaa arganne ni mul'isa. Akka Koomishinii Mirgoota Namummaatti walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture irratti hojii hordoffii fi qorannoo bal'aa hojjetaa turre. Bakka hedduutti yoo walitti bu'iinsi jiraatu namootni miidhaman namoota nagaati. Humnootni nagaa eegumsaa mootummaa walitti bu'iinsa keessatti kallattiidhaan hirmaatan tarkaanfii humnootni nagaa eegumsaa mootummaa fi hidhattootni fudhataniin namootni nagaa walitti bu'iinsa keessatti kallattiin hirmaannaa hin qabne miidhamaa jiru jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti gaafatamanii kan turan bulchaan aanaa Gobbosayyoo obbo Baharuu Olaanaa humnootni mootummaa lammiilee nagaa ni eegu malee hin ajjeesan jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan akka nageenya lammiilee nagaa eegu koomishinichi hubachiisee jira.
መንግስት ይህንን ችግር ሰላማዊ መፍትሄ በማበጀት Akkuma kanaan dura jechaa turre mootummaan rakkoo kanaaf furmaata gama nagaatiin barbaaduun nageenya lammiilee bifa waaraa ta'een mirkaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jennee yaadna. Ammas irra deebiidhaan kan jennu rakkoo kana karaa nagaatiin furuuf tarkaanfii qabatamaa fudhachuu qabaa waamicha jedhus dhiyeessina jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti aangawoota koominikeeshinii fi bulchiinsaaf nageenyaa godinaa akkasumas Oromiyaa irraa akkasumas ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fufaa jenna amma dabareen an qophii torbaniiti qophii labataa. sagaleen nama tokko akka itti haasa'u jechuudha waa'ee fayyaa miiraa qaama fi sammuusaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu danda'a. Akkamitti gabaasaa juulii taaboo teeknooloojii kanarratti qindeessite kinooti. Dooktar Yaa'el Bansoosaan haala sagalee dhukkubsattoota ishii keessaa tokko laalati jirti. Yuunivarsiitii Kibbaa Floridaa keessatti eddugala waa'ee sagalee qoratu Voice Center jedhamu keessatti dhukkubsattoota rakkoo haala sagalee baafachuu rakkoo ujummoo qilleensa gubbaa akkasumas jeequmsa sagaleetii fi liqimsuu qaban yaalti. Yeroo dhiyoodhaas immoo pirojektii haaraa kuusaa sagalee namoota kuma soddomaa ijaaruu fi hoogganuudhaan qarqaaratti jirti. Sagalee namoota kanaas awwaraaban jijjiirama sagalee namaa koompitariin addaan baasuu akka danda'u leenjisuu fi kunis dhukkuboota adda addaa sagalee qofa gargaaramuudhaan dursanii arguuf fayyadaa jedhan.
Daataa sana ijaaruu qofaa odoo hin ta'in qajeelfama akkaataa daataa san qooduu walitti qabuuf akkasumas akkaataa daataa san qorannoo artificial intelligence gara fuula duraatiif itti fayyadamuu danda'amu qopheessuufi.
Dooktar Yaa'eel garee qorattoota 45 yuunivarsiitiiwwan adda addaa 12 Ameerikaadhaa fi Awurooppaa keessaa walitti dhufan wajjin hojjechaa jirti. Asitti dhukkuboota akka Parkinsons disees jedhamu. Kaansariidhaa fi rakkoo ujummoo qilleensaa namoonni qabaachuudhaaf dhiisu sagalee isaanii dhaggeeffachuudhaan qofa addaan baafachuuf yaaleen jiru. Gareen kun san malees dhukkuboota dhiphina sammuutii fi miraa qorachuuttis jira.
Namni tokko yeroo dhiphatu gaddaaf yaaddoo qabaatu akkaataan haasaasaa yookaan sagaleensaa in jijjiirama.
Gara mata dureetti aanutti ceenaa artistoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan biyya jeequmsaan miidhamte Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti. dilbata darbee qophii amaanii jedhame afaan iswaahiliitiin nagaha jechuudha qopheessuudhaan warra walitti bu'iinsaan miidhamaniif deeggarsa qaban agarsiisaniiru naannichatti haalli nageenyaa sodaachisaa ta'us artiistonni bebbeekamoon digdamaa ol qophii godhame irratti hirmaataniiru san keessaa raappariin lammii seenagaal ta'ee diidiyeer awaadii.
afrikaa keessatti bakka deemuun hin danda'amu jedhamu nuyi ergamni keenya achitti argamudha.
artiistiin kun ergaan sagantichaa annagahaatii fi araaraa akka ta'es dubbate.
yeroo kana koongoon dukkana dukkanaa keessa jirti simbira dhaabachuun uummata leelamaa jiru kanaaf deeggarsa agarsiisuun hojiif dirqama keenya.
Weellistuun biraan Reenii Sadiyeet jedhamtu shubbisa bilisummaa Mutaashii jedhamuudhaan beekamu dhiheessite. Nuyi akka artiistotaatti haadholii waraanan rakkatan qarqaaruuf meeshaan qabu. Garuu ergaa keenya sirboota keenyan dabarsinaa jette Reeneen. Qophii amaanii jimaata darbee jalqabee dilbata xumurame irratti namoonni kuma soddomaa ol hirmaataniiru jedhaa gabaasni Reuters. Qophiin lamataan irraas kanuma ani Tigisti Gammeeti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. waan itti aanutti dabarraa qonnaan bultoonni bunaa galii sharafa alaa oomishacharraa argamurraa fayyadamoo akka hin taane dubbatanii gabaasa galmoo daawit tibba darbe qindeesse irra deebinaan isinii dhiheessina.
qonnaan bulaa eliyaas hajii abbaa ijoollee afuriiti. obbo eliyaas godina jimmaa aanaa maannaa ganda baadiyyaa haroo jedhamtu keessa jiraatu buna hektaara lamatti tilmaamamu akka qaban kan dubbatan obbo eliyaas reef buna barana bu'an kana gogsanii galfataatti jiru.
hanga dhaabduu qabdee akka ijoollee isa biyyi tokko guddisuuti jechuudha guddiftee amma geessitee iddoo darajaa guddaa hangeessutti baasii adda addaa si barbaachisa jechuudha birrii danuu itti gadhamaata jechuudha birrii san ammoo itti gannayitee giidoo kee humna kan kee itti gannayitee jechuudha geessitee ala gabaarraan geessu dhamaatiin keetii fi birriin ati buna argattu akka naannoo keenyaa kanatti dadhabee waliin madaalu.
Barri darbee gabaa buna Itoophiyaaf carraa gaarii ture. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka jedhetti galiin biyyattiin alergii bunaa irraa argatte seenaa keessatti isa guddaadha. Dr. Addunyaa Dabalaa Direektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaati.
Bara kuma lamaa fi kudha afur akka biyyattiitti yeroo jalqabaaf toonii kuma dhibba sadii kan nuti biyya alaatti ergine jechuudha. Kun bunaawota kanneen kanaan dura ergaa turre keessaa hamma bunaatiin isa guddaadha. Kanaan dura kuma dhibba lama caalaa ergineen beeknu. haa ta'uyyuu malee kuma dhibba sadii erguutiin doolaara ameerikaa biliyoona tokkoof tuqaa afur arganne irraa kunis isa guddaadha.
Oomisha bunaa bara darbee alatti ergame keessaa dhibbeentaan jaatamii shan naannoo Oromiyaa irraati. Keessumaa kana keessatti qonnaan bultoonni buna lafa hektaara lamaa gadi qaban ga'een isaanii guddaa akka ture Dr. Addunyaanii dubbatu. Obbo Eliyaas garuu galii biyyattiin argatte jedhamu kana ilaalchisee akkas jedhu.
Akka qote bulaatti jechuudha. Wanti qote bulaa waa arge tokko hin jiru. Dhamaatii malee. Ammas hin jedhaan qote bulaan kun bunuma isaa kanarra gahamee akkuma kan koo kanarra gahame buna isaarra gahamee ilaalamee bunni isaa kun meeshaa buna itti dhiyeeffatti akkamitti gogsiifame ilaalamee akkuma malee injii kennu kennamee buna isaa kan ammoo walitti qindeeffamee gabaa biyya alatti illee yoo kan nam tokkoo ga'uu dadhabe kan qote bulaa maraa kun walitti dhufee otuu gabaa biyya alatti gurgurame birrii jireenya isaa fooyyeffachuu danda'a. Kanaaf akka qote bulaan kun walitti dhufu. Ogeessi otuu hojjetee baay'ee bareedduudhaan jedha.
Aangawoonni waajjira qonnaa garuu amma kana qonnaan bultoonni akka fayyadamoo ta'anii fi hojiirra jiraachuu dubbatu. Obbo Mahaammad Abdallaa hoogganaa waajjira qonnaa aanaa maannaati.
Tarsiimoodhaan illee ta'uu yoo baate kaappoo fe'ekseleensii biyyoota digdamii tokko akka addunyaatti kan dorgomanu Itoophiyaan waggaa lamaan dura kan isiin keessa galte qonnaan bulaan Sidaamaa kiiloogiraama tokko qarshii kuma afurtamii lama akkas maalitti gurgurateera. Qonnaan bulaa godina Jimmaa asuma aanaa geeraarraa. kiiloogiraama tokko qarshii kuma ja'aatti gurgurateera. Toophii fiftii keessa aanaan kun barreen gaddaa qonnaan bulaa tokkittiidha kan gale. So maaliif hin galle biyya oomishnu waan taaneef biilboordii keessattis carraa argame qonnaan bulaa fayyaduu qabna inni bara lanaa kophaatti waamnee leenjii addaa kennee fi qonnaan bulaa dhibba shaniif digdamii lama tokko tokkoon funaanee dorgomaa jira. Dorgommii kana hin injifatu inneeti kan hojjechiisaa jiru. Garuu yoo hin injifanne hoo maal ta'uu qabaadha. Maaliif dhandhamni isaa saddeetamii tokko tuqaa wayii ol kan ta'e qofata achi keessatti fiitu godha. Akkuma barreen gaddaa namni xinnaan dorgome gatii olaanaa sidaamaa argatee fi geeraan argate ilaalee qonnaan bulaan baay'een dorgommii keessa galeera. Qonnaan bulaan kanneen immoo yoo isaan dhabanii kallattiidhaan gabaa biyya alaatti akkamitti gurguratu mootummaan haala mijeessaa jira.
Obbo Maamir Xaabbaa Fiixaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Jimmaati. Jimmatti lafti hektaara kuma dhibba shanii fi kuma soddomaa ol bunaan uwwifamee jiraachuu dubbatanii jiraataan godina Jimmaa dhibbeentaan jaatamaa ol ta'us jiruunsaa buna irratti kan hundaa'edha jedhu.
Waggootaan darbanii fi bunni godina keenya biraandiin qabu. Gabaa idil addunyaatti bunni jimmaan beekamu ture. Yeroo gabaa giddu galeessaa qaqqabu biraandii biyya biraatiin gara biyya alaa baheeti kan inni gurguramu dhugaan jiru kan. Bara kana wanti addaa hojjenne waajjira bulchiinsa godina jimmaa waliin ta'uudhaan tokko yuuneenii jimmaa naannoo magaalaa jimmaa kana aanaaleen argamanu buna istoomisha buna jimmaa jedhamee biraandii argatee akka gabaa giddu galeessaatiif dhiyaatu. Bunni naannoo limmuu jiru immoo buna limmuu innaariyaa jedhamee biraandii mataa isaa argatee akka gabaa giddu galeessaatti dhiyaatu. Bunni naannoo gommaa jiru immoo buna kattaamu dhugaa jedhame gabaa idil addunyaatti akka inni dhiyaatu yoo xiqqaatee ifaajee waggaa tokkoo ol taasifneeni isa kana yeroo jalqabaatiif itti fayyadamummaa qotee bulaan keenya mirkaneessuudhaa fi kana taasisuu dandeenyeerra.
Obbo Mohaammed qonnaan bultoonni lafa bunaa ammaan xiqqaa qaban akka fayyadamanii fi dorgommii bunaa sadarkaa idil addunyaaf qopheessuu akkasumas karaa waldaalee hojii gamtaa gabaa giddugaleessaa fi gabaa biyya alaallee akka argatanii fi itti jirraa jedhu. Direktarri olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabala qonnaan bultoonni buna kanarraa waan isaaniif malu akka argatanii fi tarkaanfiin fudhatameera jedhu.
Labsii kanaan dura tureen qotee bulaan tokko buna isaa kan inni gurgurachuu danda'u buna diimaa qofara achuma maasaa isaa irratti ta'e ture. Kanaaf maasaa isaa irratti yeroo gurguratu gatii masaaf kenname fudhata malee gatiis muggutatee sirreeffachuu hin danda'u carraa gara biraa hin qabu jechuudha. Maaliif qotee bulaa kana carraa gara biraa maaf hin dhumnuufi jechaa jenne labsiin kun akka jijjiiramu taasisuutiin qotee bulaan tokko yoo barbaade akkuma kanaan duraa maasaasaatti akka inni gurgurachuu danda'u. Yoo barbaade immoo warra buna dhiyeessanitti buna isaanii gurgurachuu akka inni danda'u. Yoo barbaade immoo hektaara lamaa fi isaa ol yoo namni qabu jiraate. Biyya alaatti kallattii himaan ergachuu akka inni danda'u. Carraa kana labsii keessatti daballee labsiin akka bifa haaraatiin ba'u taasisne ammaan kana qotee bultoonni hedduun keenya kanneen buna biyya alaatti ergatan hedduutu jiru jechuudha.
Dooktar Addunyaan bara 2015 kana Itoophiyaan buna toonii 300 fi 60 gabaa addunyaaf erguudhaaf kanarraas galii doolaara biiliyoona lama argachuuf itti jirti jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmo daawwit Jimmarraa.
gabaasa itti aanutti ceenaa haacaaluu hundeessaa faawundeeshin jechuunis faawundeeshiniin haacaaluu hundeessatii fi lammiiwwan biroon boorana keessatti miidhamtoota ongeetiif qarqaarsa gumaachatii jiranii ammas galmoo daawwiti.
addaffaantuu damissee haati warraa aartiist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa godina booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti.
waliigalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenutu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojeektii takkan qabadhee deeme ture aanaa mi'oo bokkuu logooma bakka jedhamuttidha kan inni hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fuufuuf kan na godhe kumalaa cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemnee hojjannaan jedhee isarraa darbeemmoo namoonni hedduun. piroojeektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru. Maaliif faawundeeshinii innaa jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'iin uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef. Kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojeektiin sun inni duraa sun gara namoota. Kuma kudha shanii isaaf gargaara. Isaantu itti fayyadama. Innaan achi deemu wanti arge duratti sii kaasera magaala tokko ta'u buqqa'anii warri achi jiran baay'ee garaaf nyaata sii galee har'a jiruu kee malee boru waan ta'an hin beeknu waan ta'eef. Piroojeektii lammaffaasaa sanarraa kan inni itti dabalee warra boordikoos wajjinaa ta'ee. Dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo nyaatiin bulta bishaan garuu guyyaa tokko otoo dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef kanaaf achitti piroojeektii lammaffaa qabadheera piroojeektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera.
Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte adda faantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
wantan arge irratti baay'ee gaddeera. Nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu yookaan immoo dhiyeessuu dandeessu. Garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu kana uummanni amma danda'etti uummata booranaa duukaa dhaabbatu jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee laalee waan hojjechuu qabu achitti hojjetee maaliif uummata keenyadha. Kanaafiyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu. yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Alakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaanii warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma naannoo Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunii Booranaaf guuramee ture. ammallee fufa ta'uu sanamii waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'ee hin deemtu hin jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitaan boolleenii gargaarsi gaarii deemuu jira karaa adda addaan deemamuu jira inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana beelaan baraaruun ni danda'ama gama kaanin ammoo haala qindaawaa ta'een mootummaan labsii hatattamaa labsanii gargaarsi kun guutuma guutuu bifa qindaawaa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame. gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damissee haati warra aartistaa Haacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan biyyooti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfaa Oromiyaatti Direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona sadii ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti. Akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma risoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finne karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Risoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jedhu siviil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu akka naannoo Oromiyaatti nijoota jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deeggaruu akka danda'an waan kana irratti torbeema darbe kana keessa waan hojii akkasiis hojjennee irra risoorsii guddaa moobilaayizii gochaa jirra jechuufi.
Obbo Beenyaan gama buusa gonofaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit adaamarra.
kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa yeroo sagantaa kana jalqabnu pireezidaantiin naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaa naannicha keessatti humnoota hidhatee jiran wajjiniin araarri akka bu'u waamicha dhiyeessu isaan ilaalchisee gabaasa bal'aa akka qabnu isinitti himee turre garuu sababa teeknikaatiin gabaasicha isin biraan gahuu hin dandeenye nu of kalchaa egaan dubbii himaa waraana bilisummaa oromoo irraas deebii arganneerra gabaasicha walumaa gala warra karaa intarneetii nu hordoftaniif feesbuukii viiyoo afaan oromoo irratti yuutiyuubii akkasumas marsariitii keenya viiyoo afaan oromoo daakkaamirra achirratti har'a waan maxxansinuuf achi dhaggeeffadhaa jennaa kanneen saatalaayitii irratti nu hordoftaniif immoo boruuf iftaan jechuunis sanbataa fi dilbata kallattiidhaan achirratti waan dhiyeessinuuf itti dhihaadhaa siniin jennaa san qofas miti sagantaan biraas sababa teeknikaatiin anarra isin biran geenyeen jira fiigicha qaxxaamuraa biyyaa addunyaa afurtamii afraffaan boruu awustiraaliyaatti geggeeffama gabaasan keenya eebbisaa naggasaa atileetii beekamaa achirratti hirmaatu qananiisaa baqqalaa dubbiseera kanas isin biraan gahuu hin dandeenye nu of kalchaa jechaa karaa ammas karaa marsariitii keenyaa karaa miidiyaa hawaasummaa waan dhiheessinuuf itti dhihaadhannaa egaan qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra yaada keessan imeeldhaan hornaat biyyoon niwus da'akkamirratti nu dhiheessa.